dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
mwaramukanya amahoro nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika cyane cyane mwe mukurikiye ikiganiro dusangira ijambo ni edi mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ikiganiro dusangira ijambo cya none kiribanda kuri politike muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo icyo gihugu kimaze hafi icyumweru kirenga gifite leta nshya yashyizweho na minisitiri w'intebe silvestre irunga irunkamba wari umaze amezi atatu ashyizwe kuri uwo mwanya rigizwe n'abaminisitiri mirongo itandatu na batandatu mu rwego rwo gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe muri icyo gihugu twatumiye inararibonye muri politike ya Kongo zirimo Enoch Ruberangabo Sebineza wigeze kuba minisitiri wungirije w'itumanaho muri Kongo murakoze kudutumira muraha namwe n'abatumva bose turi kumwe kandi na bwana delfe rukumbuzi ntanyoma ni impuguke mu bijyanye na politiki y'akarere akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya rotterdam mu gihugu cy'ubuholande bwana ntanyoma nawe ikaze mu kiganiro dusangira ijambo murakoze cyane reka duhere kuri honorable ruberangabo iyi guverinoma nshya igiyeho hashize hafi amezi agera kuri arindwi mu gihugu cya kongo habaye amatora wakwibutsa cyangwa se ukabwira abumva ijwi ry'amerika igishobora kuba cyaratumye habaho gutinda kugira ngo bumvikane kwishyirwaho rya guverinoma nshya muri icyo gihugu icyatumye bitinda n'iby'amatora yatanze muri kongo bikurikije itegeko nshinga rya kongo hatorwa nyine perezida mu buryo bw'igihugu hagatorwa n'abadepite cyangwa se abashinga amateka ko byagenze perezida watsinze amatora ntiyabonye ubwinshi bw'abadepite mu gihugu itegeko nshinga rya kongo rero ryemeza ko minisitiri w'intebe ava mu bwinshi bw'abadepite bari muri asambure nasiyonali perezida watambutse afite abadepite bake cyane ubwo rero bagombaga gukorera igisa n'imishyikirano n'itsinda nyine ryatsinze reka mbivuge gutyo ryatsinze amatora ku bwinshi ariryo ririya rya perezida wasohokaga kabira iryo bita front commun pour le congo fcc ubwo rero iyo mishyikirano niyo yatwaye uwo mwanya kugira ngo babitange neza wenda bizatange nyine umusaruro ukwiriye nk'uko byagendeye muri iki cyumweru bwana nta nyuma iyi guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri mirongo itandatu na batandatu ihuriro fcc nk'uko bwana ruberangabo yari abivuze rifite abantu hafi mirongo ine na babiri muri iyo guverinoma nshya mu gihe ihuriro kashi rya perezida Tshisekedi rifite abaminisitiri makumyabiri na batatu mu bijyanye n'imiyoborere n'imitegekere y'igihugu kuba perezida uriho afite guverinoma y'abantu benshi baturuka mu ihuriro ritari irye ni ibintu bisanzwe nkeka ko ari ikibazo wenda umuntu yotekereza muri muri kontekisite ya kongo kubera ko wenda hari ahandi byagiye biba bimeze nk'ibyo ngibyo aho usanga guverinoma igizwe n'amakoalisiyo avuye mu maregurupe na politiki menshi atandukanye ariko muri sare ya kongo ya vuba uretse nyuma ya sandi siti kiriya nicyo gishya cya mbere kibaye kubera ko ariya ni amatora ya gatatu ntekereza ko ari egisperiyanse imwe nziza wenda muri parikuru y'igihugu n'uburyo kigenda kigana muri muri demokarasi ku buryo abantu wenda batakekaga ko ari byo bizaba reka ko ari ibyo kurebwamo n'ubwitonzi bwinshi ku buryo ubu nyine umuntu atokwemeza neza ko ari cyiza cyangwa ari kibi ariko ndakeka ko kimeze nk'aho kitoroshye cyane bwana ruberangabo hari abashobora kubibona nk'aho perezida wacyuye igihe joseph kabila akomeje gusa nk'aho ari we utegeka icyo gihugu dore ko guverinoma igice kinini cyayo ari iki yego narize ngo mvuge ko ngosora abaminisitiri ari mirongo itandatu na batanu ukongeraho minisitiri w'intebe rero bakabona kuba mirongo itandatu na batandatu uko niko kuba kabira abibonekamo cyane kandi abantu bamwe bagakeka ko ngo ari we uzategeka nyine kuko kubera iyo majorite afite ntabwo ntabwo yihenda kuko nyine konsisiyo ya kongo ni uko niko imeze ariko ndumva perezida w'igihugu afite marge nini cyane kuko guverinoma imaze kujyaho abaminisitiri rero ndumva n'ejo bundi bamaze kujyaho mu manama bagize mu mapariki yabo abakuru babo bagarutse kuri icyo kibazo banshishika ko bagomba kubahiriza itegeko ry'igihugu perezida rimwe gusa pariti politiki bakomokamo ntabwo zizivanga mu gukundika igihugu yego ni uko niko biboneka nk'uko derufa bivuze ni experience muri congo hamaze ndabira nk'uko yabivuze kuva sanushiti hakomeje kuba za experience nyinshi muri congo wenda no muri afurika ndetse no ku isi zimwe wenda nziza n'izindi zigoye nyine ziteye impungenge ariko nyine nk'uko byibuka aya matora yabaye abantu bafite ubwoba bwinshi cyane ariko icyavuyemo havanywe amahoro nibura ayo mahoro abanyekongo barayabonye n'ibi bikomeza rero nubwo byatinze ariko bikaba bikaba mu mahoro ntibitse ko belgique kubera ko ari nawe icyo gihugu cyadukoronije ubanza n'ibyo tubamo byinshi aribo tubikuramo bigeze kumara iminsi magana atanu umwaka urenga nta guverinoma bafite rero bo baba bafite administration kuturusha ariko na experience ya kongo ndumva hari icyo n'abandi n'ibindi bihugu wenda bizazana mu isomo rya kongo iki gihugu cya cya sanisiti habaye abavise perezida bane birakora nyine bihuza igihugu cyose n'ibi ngibi twizeye ko kabila bifitemo ubuzobere bwo kubana n'abo bakorana kuko n'icyo gihe abantu nta tabamuhaga amahirwe ko bizakora nyuma ya sanisiti n'iyi rero twamuhaye amahirwe ko atazakomeza kwivanga ngo anabize iwabo n'iwabo nawe azabe umugabo nyine afata itegeko nk'umukuru w'igihugu ategesha igihugu delfe muri iyi guverinoma nshya ikigaragara ni uko hafi ibice birenga mirongo irindwi ku ijana ni amasura mashya ni abantu batari bamenyerewe cyane muri politike ibyo byo bivuze iki kuri politike ya kongo buriya politiki ya kongo ni ikintu kiri kompuregise sinzi neza ko umuntu yamenya kubivuga amasura mashya ni ikintu abantu baba barebye ishusho y'umuntu kubera ko ariwe bahaye babona ariko abazi hari abashobora kuba ubu bahaye banabibona mu buryo butandukanye n'ubwo ngubwo ko ibyo byitwa amasura mashya ashobora kuba ari n'amasura imbere arimwo ba bantu bari basanzwe baza bakora niyo ni dibeti nayo nshya wenda tudashobora kujyamo ubu nyine ariko kugira ngo wenda umuntu abe yogerageza gusubiza icyo kibazo warumbajije ndakeka ko yanjye uko ngewe mbisoma ubu nyine nuko ndeba hari ikibazo gikomeye cya koalisiyo yitegetse bitavuze ko ubwinshi bw'abantu baje ari bashya bo bari abari bari basanzwe baza bakora ko aricyo kibazo kinini ahubwo ikibazo kinini kigiye kugaruka kuri icyo honorable enoke yavugaga iyi ni koalisiyo igizwe n'ibice nka bitatu binini kandi byose ubona biticaye bifite ikintu bihaye ire- bireba imbere iriya ni ukuvuga ngo si ubuzima bw'uyu munsi gusa bose bafite ikintu bagamije kureba imbere iriya bahaye ba- ba- ba- batagetinga mu buryo bumwe Um, nicyo gituma nkeka ko urebye fcc ukareba kashi igizwe na idps na na inc umuntu niyo kwizera ko kuba haje abantu bashya ari igisubizo cy'igitangaza ku bibazo um, aba- abakongomani ba- dufite kubera ko bano bantu bose bashobora kuzogenda bananizanya bashaka kugira ngo babone inzira izotuma bagaruka muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu buriya tuba duhaye dutegura andi andi matora Mm.
icyo niyo ekwasiyo nini mbona ikomeye kurusha kubona ko hari umuntu musha wacu Mm.
ariko nacyo ni ikintu cyiza ku bantu bari bategereje impinduka bashobora kubeshwa nyine n'uko haje isura ikiri nkansha batari bamenyereye ariko n'ubundi biza binanirana hariya sinkeka ko biza biterwa ni- n'ibibazo by'abantu ahubwo byubatse mu buryo sisiteme ikonsantara uh, ubushobozi bwinshi n'ubutegetsi bwinshi mu maboko ya- ya- y'abantu bari i kinshasa nicyo kibazo kinini mbona mu gihe ibyo byose bitari byanahinduka n'ubundi kuri njyewe nkeka ko umuntu yovuga ko bita- bidatanga icyizere gitangaje honorable ruberangabo kuri ayo makenga ah, ya, ya delfe avuga ngo abantu ni nk'aho bazabakora ah, bategura inzira y'amatora ataha aho kugira ngo bafatanye ah, bashyire imbere igihugu ah, n'imibereho myiza y'abaturage ariko ugasanga ahubwo barimo barategura inzira y'amatora ataha ibyo wowe urabibona ute Eh, i- i- ibyo birashoboka eh, birashoboka nk'uko derisha a- abivuze Eh, ariko ibintu bya kongo rero nk'uko twabivuze mu kanya eh, kongo ni- ni ni igihugu cya cya suripurize gitu- gitungurana cyane mu mateka yacyo eh, sevure hari- hari ibyatunguranye bimwe bitari byiza ariko hakaba n'ibindi biza mu- mutatekerezaga Eh, amasura mashya niko bahishe ariko ingani ni nkatwe tubazi hano abenshi ni abantu ba- bari muri administration hano Eh, wenda iriya kashe niyo yazanye abantu basha bamwe baba bari hanze ba- baza gutangira Bon, k- kandi iyo nyine nk'uko dereka bivuze siyo garanti yo yo- yo- yo gukora neza gusa muri politike eh, ndetse no- no mu zindi domene nk'ubukungu ikintu bita kapitali konfiyanse sindi kumva umuntu yabisobanura mu mvugo tuvuga eh, ni- ni- ni ikintu gi- gikomeye cyane muri politike gusa iyo kapitali konfiyanse igira umwanya muto cyane ubu rero nibatangira gukora bakaka- bagatangizanya amakosa iyo konfiyanse izavaho vuba vuba cyane icyizere cya ariko rubanda rero ubu kuri iyi konfiyanse yari kubaho imbaraga eh, inama idufashije reka tuvuge gutyo abanyafurika dukunda kuvuga inama y'urugero yizeye inama nibafasha ba- bagatangira neza iyo konfi- konfiyanse yabaha imbaraga zo ku- zo gukomeza guhinduka ariko cyane eh, nk'uko abafaransa babivuga eh, ni mu mutwe uyu mugabo utegeka igihugu eh, naba umugabo ukomeye agakomeza amategeko agakomeza guhana muri iki gihugu habaye ha- habaye kudahana cyane ku- kudahana ivyo ni umuco wabayeho muri kongo nicyo cyishe kongo ariko nakomeza umuco wo guhana ah, ndibuka fpr gihije kubera gutsinda iyo yarezamo imbaraga za gisirikare ibintu nk'ibyo Eh, hari iki- hari ibintu byahise bihinduka ndetse bikomezaho n'ubu abantu baracyabivuga ng'urugero ni rwiza Ah, n'ubu uyu mugabo yihanukiriye agahana ndizera ko kuko muri uko guhana yanahana n'abaminisitiri Eh, Ka- kabira muzehe wapfuye yigeze kuzafata abaminisitiri muri biro akamufata muri biro wenyine akamujyana ahantu hitwa makara inzu ikomeye hano Eh, ibyo abihagazemo rero nyine n'iyo kapitali hariya konfiyanse ko hari zahindutse ko hari abantu basha Eh, yego hari abantu bo- ba- ba- ba- bamaze iminsi muri politike bagira isura niyo y'ibibazo bya kongo ku iki gihugu cya kongo nk'iyo iyo agaruka akajya mu butegetsi n'abaturage bumva batamwiyumvamo ngo ba- babe bamushyigikira ibikorwa kuko n'ibikorwa bya politiki iyo bidashyigikiwe n'abaturage nyine birapfa eh, ubwo busabane iyo iyo budahari Ah, bwana ntanyoma ah, ukurikije uko wabonye iyo guverinoma nshya igihugu cya kongo ni igihugu kinini cyane ni igihugu gifite hafi amoko agera kuri magana ane gifite intara nyinshi cyane Ah, ese igihugu cyose cyaba kibona muri iyi guverinoma mu bijyanye no gusangira no gusaranganya ubutegetsi urakoze cyane iyo iyo uza kuba wenda wari wari wakibarije honorable onoke nawe araza kugira icyo akivugaho
biragoye kwemeza ko twabona abantu mirongo itandatu na batanu mu gihugu ushyizeho na premier ministre noneho ngo nibamara bahagararire amoko magana a- arenga magana ane na mirongo itanu Um, bavuga ubu nyine ko um, i- iriya guverinoma igizwe na abantu bageze nko kuri mirongo porosantaje zigeze kuri mirongo ibiri na zitanu z'abantu bakomoka mu cyahoze ari kasayi porosantaje mirongo ibiri na zibiri z'abantu bahoze ari muri kivu nini uh, bandundu cyahoze ari bandundu ubu nayo ni amaprovensi ageze nko kuri atatu cumi na kane ku ijana ekwatere ni icyenda icyaho kongo santari icyenda icyahoze ari isanga ni uh, hozayire na- ni nka gatandatu ku ijana Bon, euh, urebye bi- bi- bifite bifite nka imaje nziza ni ukuvuga ah, byibuze umuntu yobona ko icyo nacyo cya- cyarebwemo ko barebye amaprovensi ariko iyo usubiye ukinjira mu maprovensi imbere buriya haba harimo izindi diversite nyinshi gutandukana kwinshi ku buryo bamwe bataba bemera ko ba runaka babaye ba minisitiri ariko ubundi njyewe mpaye nanibaza ngo ese umuntu azajya kuba minisitiri kugira ngo ahagararire province si byari bikwiye kuba ari uko bimeze ariko nyine ni uko ariko kongo yubatse ikigaragara ni uko um, ibice binini bigize kiriya gihugu um, reka nari nibagiwe n'akatanga ifitemo cumi na gatanu ku ijana Mm.
nacyo nigisha kubera ko bari basanzwe baza bagaragara nk'aho aribo benshi bari imbere Ah, ariko ibigaragara ni uko ibice binini bigize kiriya gihugu bi- bisa n'ibyibona muri iyo guverinoma ya irunga Ah, ariko si si cyo si cyo abanyagihugu bategereje abanyagihugu ntibategereje ko hari umuntu runaka ukomoka muri romami ugiye kwicara muri foteye nziza i- i- kinshasa ngo bibe bibahesheje amahoro keka ko abanyagihugu bategereje ko habe n'ubwo abantu mirongo itandatu na batanu baba bakomoka bose muri congo central bakamenya gukorera neza igihugu cyose nka congo tekereza ko icyo ari cyo abanyagihugu bokwifuza kurusha kuba babonye abaminisitiri magana ane na mirongo itanu ku buryo buri bwoko buba buba reperezanta Mm. honorable ruberangabo ah, tukivuga kuri icyo kibazo cy'uko abaturage bose bashobora kuba bibona muri iriya guverinoma ah, intara ya kivu y'epfo ah, namwe mukomokamo iri mu ntara zabonye abaminisitiri benshi ndibaza ko havuyeyo abaminisitiri hafi batanu kuba uburasirazuba bwa kongo bwarakoranye cyane na perezida wacyuye igihe ah, joseph kabila byaba ariyo ntandaro yatumye ah, i- i- iyo ntara igaragara cyane muri iyi guverinoma sindizi niba iyo mpamvu yose ndakeka ko a- atari byo Eh, kuko gusaranganya kwabaye eh, ko nkeka ko- kwabaye ku- mu buryo butatu Eh, hari urwego rwa za pariti politiki aho haka- hakongera hakaba urwego rwa za porovensi nk'uko derefe yabivuze mu maporovensi hakabamo urwego rw'amoko mayorizoma Eh, abanyafurika ibintu by'amoko rero ni- ni idoni bisaba abantu batakwibagirwa cyane cyane nyine muri kongo ariko nk'uko derefe yabivuze ntibishoboka rero ku moko magana ane na mirongo itanu arenga ko abaminisitiri mirongo itandatu na bamwe bava muri buri bwoko ntibishoboka uwo mubare ntukuti bishoboka ngo ariko eh, nda- ndakomeza nungande derice kuko byose yanabivuze Eh, urugero dukunda gu- gutanga ni uru- ni urugero rw'abakinnyi ba kongo ekipe nasiyonari yitwa leopard ekipe ya kongo ihoramo abantu cyane za wesite y'uburengerazuba bwa kongo na- na- na- na katanga nyine yabagamo eh, leopard kuva muri za mirongo irindwi na kane ariko icyo gihe iki twabonaga abo bantu b'abakinnyi twamenyaga n'iyo bava kubera ko bakiniraga kongo neza eh, twa- twese twahitaga tubiyumvamo wenda kugeza n'ubu turibaza ngo noneho muri kizungu nta mukinnyi dufite eh, je ne sais pas muri ekwateri nta mukinnyi dufite uko niko byakagombye kuba Ah, nkibaza ko i- iby'amoko biza biza iyo eh, n'akarengane kagaragaye ibintu by'intambara zaje n'amacakubiri nyine ashingiye kuri politiki y'abanyapolitiki bamwe bazanye y'amoko ubwoko answa si ikibazo ariko iyo iyo ubukoresheje mu ntambara za politiki ni ikibazo eh, mu rwanda za- zageze aho bizana na- na- na jenoside ubwo rero natwe niko bimeze eh, abahagiye nibakora neza kongo yose izabiyumvamo ariko nk'iwacu tuvuge imbibi z'iraminyembe niba ziriya ntambara zikomeje twebwe dufite minsi niba na ziriya ntambara zikomeje iyo guverinoma ntituzanayiyumvamo ntibishoboka ko tuzayiyumvamo nubwo turi reperezante ikindi wenda ndambizaho ni uko nyine bitashoboka ngo abantu bose bakwirwe ko muri sud kivu ubu ngubu abantu bari muri guverinoma ku moko cumi n'abiri hari amoko abiri gusa abashi nibo bafite abaminisitiri batatu natwe abanyamurenge tukagira uwundi umwe Eh, urumva ayandi moko cumi icumi ntafite n'umuntu muri guverinoma santarali ibyo bikaba ikibazo ariko ba kubera ko bidashoboka dufate ko abo baminisitiri bari muri guverinoma abashi batatu hariya hari undi depera watowe haruguru kabo wa gatanu nibakora neza n'ayandi moko azabiyumvamo niko niko niko dushobora kubivuga Ah, byose bizavamo ukuntu eh, iyi guverinoma izakora abaturage bazayiyumvamo cyangwa batayiyumvamo nyine bayandi Mm. ugize uti iyo guverinoma nikora neza abaturage bazayiyumvamo nikora nabi ntago bazayibonamo Ah, delphe ntanyuma mm, ukurikije ibyo umaze kumva cyangwa se kubona muri iki cyumweru kirangiye iyo guverinoma nshya igiyeho amahirwe y'uko izakora ibyo honorable ruberangabo yifuza ubona angana ate
Eh, urakoze cyane edi ndasubira kuri cya kintu nari maze kuvuga mu kanya ndabona atari menshi cyane ndabona atari menshi cyane buriya muri manda y'imyaka itanu umwaka umwe ni nk'aho ugiye gushira igihe igihe iyo guverinoma izatangira kwicara hamwe ngo ikorere ibintu hamwe bigasubira bitwara andi mezi atari munsi y'atatu twari turengeze kuri arindwi ngo umwaka umwe ni ukuharura ko umeze nk'aho nyine wagiye muri muri izo negosiyasiyo hazaba hasigaye imyaka ine turaba duhora tugenda tugana kuri bibiri na mirongo ibiri na gatatu niba ntibeshye andi matora hayazamo Ah, bariya abantu bose bareba ba- ba- bakeneye guhagarara neza ikintu nza ntekereza ki ntaye mbona ariko si- sinagisha ubu nyine mm, maze iminsi nkireba muri muri muri iyi koalisiyo nza nibaza um, impresiyo yanjye uko mbona ibintu ni nkaho nza mbona ko ah, iyi regime ivuyeho i- imeze nkaho itakoze ibintu byari bikwiye n'ibyo abantu bari bayitegerejeho noneho ubu ndimo kwibaza ngo ese igiye guherekeza abandi bantu ngo bagende bo baje gukora ibintu byiza bizatungane nibimara bigaruke bize ku mutwe w'aba bategetsi ubu nyine ni ikibazo ntekereza ko um, ki- ki- ki- umuntu atokwama yizera ko ari uko kizogenda ariko si nicyo cyonyine nari maze no gusobanura mu kanya ko ah, no muri kashi ubwayo iriya koalisiyo ya ya ya ya idepese na inc iyo bakurikiranye ubona hari amajwi agenda azamuka ndetse no muri ya koro zabo za nayirobi zavugaga ko bamwe bazatwara imyaka itanu abandi bagatwara imyaka itanu ariko ga- ni muri politiki ntibizoguma kumera nk'uko nguko mfite ubwoba ko um, ino guverinoma ishobora kutazokora neza ibyo tuyitegerejeho gukora Bi- bitewe na cya kintu navuze mbere cy'uko uh, fete ubundi ntibyagombye gukorwa n'abaminisitiri byagombye kuba ari ibintu bikorwa n'amantite yegereye abanyagihugu hariya hasi ariko siko siko constitution ya kongo imeze icyo ni ikibazo kimwe cyo kiri mu mategeko ya kongo icya kabiri harazamwe ubwo buryo bwo kurwana rwana wenda bamwe bimira abandi ngo bizogaragare nabo ko bananiwe kugira ngo babone espace nziza muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu yo gusubira ku- ku- gushaka amajwi ku banyagihugu Mm.
ariko harazamo n'icyo ngicyo cy'uko um, bashobora no kutumvikana ko ndakeka ko bishoboka bashobora no kutumvikana iyi guverinoma ntizamare n'igihe kirekire Mm. urakoze cyane ah, bwana nta nyuma honorable ruberangabo ah, mu gusoza kugira ngo iyi guverinoma itagwa mu makosa ah, nk'ayo delphe nta nyuma amaze kugaragaza ko bishoboka ni iki ikwiye gukora kugira ngo icyo cyizere wigeze gukomozaho ah, abaturage bakwiye kuyigirira ikigire nzabara wenda gushyushya ibitangaza binini ah, ibyo gu- gukora neza kurazwi no gukora nabi birazwi Ah, ni ni uko ni uko perezida w'igihugu eh, na na premier minisitiri wiwe eh, hano muri kongo icyaneshe kongo eh, ni ikintu cyo kudahana eh, abagize amakosa muri ayo makosa hakabamo eh, kudakurikirana za- i- i- imigambi ya leta ngo bayishyire mu bikorwa harimo ku- ku- kwiba igihugu I- ibyo ni ibintu zanyanze kongo kuva kuva yabaho kugeza none yumva indi kibazo cya impunite nk'uko babivuga mu gifaransa kudahana icyo cyonyine ni iki- ni ikibazo ki- i- cyakemura ibintu byinshi ibintu byinshi bishingiye kuri icyo Eh, kuko eh, twabona bije ikuye muri kongo bikurikiye eh, umutungo kamere wa kongo eh, n'ibindi bikorwa bigakurikira eh, inzego zose zikajya ku murongo bafite icyo ba- barimo batinya icyo twatekereza ni icyo ngicyo ba- bagomba gushyiraho umukazo cyane kigakorwa impinite ku- ku- ku- kudahana ku kanwa enoke ruberangabo sebineza wigeze kuba minisitiri wungirije w'itumanaho muri kongo nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire muri iki kiganiro dusangira ijambo wakoze cyane murakoze namwe delphe rukumbuzi ntanyuma impuguke mu bijyanye na politiki y'akarere ukaba urimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya rotterdam mu gihugu cy'ubuholandi nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire mu kiganiro dusangira ijambo murakoze cyane inshuti bakunzi mwari mudukurikiye aha niho dusoreje ikiganiro dusangira ijambo cya none mbashimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi kandi ndangize mbifuriza amahoro n'amahirwe mugire umunsi mwiza
dusangire ijambo Dusangire ijambo.
dusangire ijambo
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi ry'amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu